iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mbahaye ikaze tutabatindiye duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloise bigirimana
urakoze edi turahera kuyavuga kuri afurika perezida w'ubufaransa emmanuel macron yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko ategekanya kugendera u rwanda ku nshuro yiwe ya mbere mu mpera z'uku kwezi kwa gatanu kimwe mu bishobora kugarukana icyuka cy'imigenderanire myiza yatosekajwe n'uruhara ubufaransa bwagirizwa ko bwagize muri jenoside yo mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kane perezida macron yemeza ko urwo rugendo ruzoba rufise intumbero za politike kwibuka hamwe n'iz'ubutunzi yavuze kandi ko yemeranije na mugenzi we w'u rwanda paul kagame ko bikenewe ko bandika ayandi mateka mashasha mu migenderanire urugendo rwiwe ruzoba rubaye urwa mbere rukozwe na perezida w'ubufaransa kuva nicolas sarkozy agendeye u rwanda mu bihumbi bibiri na cumi perezida w'ubufaransa kandi ejo ku munsi wa kabiri yasabye ko amahinguriro y'incansho za covid cumi n'icyenda yemererwa kuja kuzikorera ku mugabane wa afurika hari mu nama yariko ibera i paris ku kuzamura ubutunzi bwa afurika muri iki gihe c'ikiza ca covid cumi n'icyenda mu ijambo ryasozereye iyo nama perezida macron yasabye ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ubudandaji omc hamwe n'abajejwe gukingira ubumenyi mu by'abaganga gukuraho icyo cyose cyobuza ko inshansho nk'izo zihingurirwa kuri uwo mugabane perezida macron yaragabishije ko kudacandaga abanyafurika bishobora gutuma ibindi bisanira by'uwo mugera bikwirakwira kuri uyo mugabane mu nyuma bikazotandukira n'isi afurika na karere katarasizikazwa cyane na covid cumi n'icyenda ugereranije n'ibindi bice by'isi abantu ibihumbi ijana na mirongo itatu nibo bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'uwo mugera kuri uyo mugabane igihugu cya esipanye cyarongereje ibikorwa bya kidiporomasiya kuri maroke ejo ku munsi wa kabiri mu gihe umushikiranganji wa mbere yafashe indege umushikana i seuta yiyemeza kugarukana urutonde muri icyo gihugu cyo mu buraruko bwa afurika inyuma y'aho abimukira ibihumbi umunani babavogereye bavuye muri maroke umushikiranganji w'imigenderanire wa esipanye yarahamagaje mugenzi we wa maroke amugaragariza agashavu k'ibyabaye avuga ko byatewe n'uko abajejwe umutekano ba maroke baretse nkana abo bimukira umushikiranganji wa esipanye w'intwaro mu gihugu hagati yavuze ko abimukira hafi ibihumbi umunani bashitse mu izinga rya seuta kuva mu gatondo ko ku munsi wa mbere ariko icya kabiri cyabo ngo baramaze gusubizwa muri maroke iyo baje bava igihugu cya israeli caragavye ibitero vy'indege ejo ku munsi wa kabiri muri gaza nayo abarwanyi b'abanyepalestina nabo barungika amarokete muri israeli hafi abakozi babiri bamuka muri tayilande hakomereka n'abandi bantu indwi ni mu mishamirano iri mu ndwi yayo ya kabiri israeli yarateye kandi bombe ku nzu z'amagorofa atandatu yarimwo ububiko bw'ibitabo hamwe n'ibigo bitanga inyigisho byakoreramwo kaminuza ya isilamu hamwe n'izindi koleji ihasiga umusaka nta bantu bivugwa ko batangajwe ko bahasize ubuzima ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryavuze ko ririko rirakora utwigoro two guhuza impande zishamiranye kugira ubwo bwicanyi buhagarare umushikiranganji wa israeli wo kwivuna abansi beni gans yavuze ko imirwano itazohagarara gushika bagarukanye amahoro arama yagiriza umuhari hamasi kuba ari utuma haba imishamirano hagati ya israeli na palestina kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane
turagushimiye aloise bigirimana utugejejeho amakuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tubibutse ko mushobora no kudukurikira munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu turi kandi no ku mbuga za yutube instagram na facebook aderesi yacu ni vowa radiyo yacu mu burundi ho twumvikana ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika banki y'isi n'umuryango w'ibihugu by'uburayi bagiye guha uburundi imfashanyo ya miliyoni mirongo ine n'esheshatu z'amadolari azafasha muri gahunda zo kuvuza abana n'abagore batwite rero muri uno mugambi urimo novuga amaporoje yari atatu wakira usanzwe ushyigikiye kuvuza abana n'abakenyezi bibungenze n'abibaruka harimo amafaranga miliyoni mirongo ine na zitanu hakaba n'undi mugambi wo gushyigikira abenegihugu uyu ni tadewo ndikumana ni minisitiri w'ubuzima mu gihugu cy'u burundi ahandi irushanwa rya basketball africa league ririmo kubera i kigali mu rwanda uyu munsi ku wa gatatu harakinwa imikino itatu irimo n'uhuza ikipe patriots yo mu rwanda na gendarmerie nationale yo muri madagascar umukino ijwi rya amerika riza kubagezaho urimo kuba ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya amakuru avugwa mu karere banki y'isi n'umuryango w'ibihugu by'uburayi bagiye guha uburundi imfashanyo ya miliyoni mirongo ine n'esheshatu z'amadolari azafasha muri gahunda zo kuvuza abana n'abagore batwite ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza kwereka abashinga amategeko umugambi kugira bawemeze nk'uko amategeko abiteganya umushikiranganji yajejwe amagara y'abantu yasiguye ko ari ingirakamaro cyane muganga atagende ku mana ubu rero muri uno mugambi urimo novuga amaporoje yari atatu wakira usanzwe ushyigikiye kuvuza abana n'abakenyezi bibungenze n'abibaruka harimo amafaranga miliyoni mirongo ine na zitanu hakaba n'undi mugambi wo gushyigikira abenegihugu biciye mu rameshakiya kugira ngo nabo nyine bakurikirane iby'amagara y'abenegihugu muri uwo mugambi nabo nyine hari miliyoni zine n'ibice bitandatu z'amadolari uyu mugambi ugizwe n'imiliyoni mirongo ine na zitandatu n'ibice bine igice kinini murumva neza yuko ari gushyigikira kuvuza abana hamwe n'abakenyezi bibaruka ni uko twazanye umugambi kugira ngo nk'uko bisabwa n'amategeko abanyakubahwa bashinga amateka bitewe n'abanyagihugu bashobore kuwuhezagira hanyuma hazabe ratifikasiyo ikunde amahera ashobore kuza aje gufasha kuko bitekanijwe yuko nk'amafagitire ya garatuwite yo mu kwezi kwa gatanu kuturimo kwa gatandatu n'amezi akurikira ari umugambi uzoheza ukariha amafagitire ariko umugambi nubwo abatowe n'abanyagihugu bawemeje hari aberekanye amakenga nk'umubyeyi joki chantal akeneye ko atadukingirizo twohabwa urwaruka ku buntu ndashaka mbaze ko resantre de jeune ou ami de jeune zoba zirimwo kugira ngo zibe renforce nongera ndamuvunira akagohe ku maserivisi bahanda se centre twumvise ahantu bashikiriza ko baba baronswa ubufuko kandi tuzi ko urwaruka by'ukuri ko bigishe nka kwihangana cyo tukabasansibiriza ukundi benine nishimwe nabasanga umugambi ukwiye gutunganywa neza kurusha ugeza aho abawugenewe baronswa n'imiti atari ugusuzumwa byonyine aho duherereye turabona ko hariho abana bavugwa n'abakenyezi bakibaruka ku buntu ariko hakaba hariho imiti babandikira ugasanga ntibayironse bikaba ngombwa yuko bayiriha kandi tuzi ko bategerezwa kuyironka ku buntu twagomba rero tubaze umushikiranganji ko hariho imiti yandikiwe ko baronka n'iyindi badashobora kuronka umwitwarariko w'umushinga amateka nishimwe n'abakenyezi batari bake nk'aba bo mu ntara ya bubanza mu burengero barawushimangira utwo turusho turatwumva turatwumvisha amatwi ni ukuri twebwe aho karusho none koko ubonekeye muri iyo miti ikomakomeye none tukaba tutabibona by'ukuri nta karusho kahari ni ukuri umuntu avugwa ku mafaranga kuvugwa ku buntu no kuberuka ku buntu kuvugwa ku buntu baravuga ngo bariko baravugwa ku buntu zawumva ngo ni ngo genda wigurira imiti ariko nanaje byaranshikiye ejo bundi muku kwezi guheze kwa kabiri nafise ikibazo umugabo nticabujije ko bambwira ngo ngo nta miti hari ngo waje utevye nta kundi abaza none ejo noza noyironka ngo ivyo je ntumbaze narahemutse ngiye kuyigurira ivyo rero mbere mu vy'ubuganga hoho barakwiye kuhicirira rwose nko mu ntara yacu mbere biranarenze haba abana umuti ukomeye ntawo baguha bakubwira genda wigurire haba ku bavyeyi nuko kuko nyene baruka nta ngorane muga naho nyene uravye nabi hari ntuzecupa kugira bakukurikiranire neza awuturusha yari yadutanze n'ukuri awishira mu ngiro niba ari ngorane ntibazi ico bajeje mu majambo make Bede Nyandwi waraje ushinga cyane n'igurirana ry'abantu mu Burundi hejuru y'abanyagihugu bataronswa imiti uko vyari bibwirijwe jewe ndashaka kubaza nyakubahwa mushikiranganji ko izi mfashanyo aya masezerano atoba yaragerageje gukora ku mugambi wa planning familiale ndakunda kurira yiyo hagati mu gihugu hari niho mba kiretse kuwundi bujumbura umugambi wo kugabanya umurindi wo kurondoka umengo ntabwo ukomeye gose hari ahantu je mpora nibaza ibibazo iyo ngiyeho iyo mu mavuriro hiyo muri interiyeri umunyagihugu afise uburenganzira bwo kuronka imiti mugabo bakamubwira bati uyu muti ntawe uriho uyu muti ntawe uriho uyu muti ntawe uriho umushikiranganji Ndikumana arahumuriza ko utunenge tugiye gukosorwa uko twe turiha turiha ibyo baba bakoreye abenegihugu birashika rero by'ukuri umuti ukabura igihe hari umwenegihugu rero yawiguriye ntibawurihisha ko leta isubiza ibyo baba bakoreye abo bantu bafise iyo asiranse ni ukuvuga abari imana buri munsi y'imyaka itanu n'abakenyezi bibungenze n'abibaruka mugabo iyo umuntu ashoboye kwirihira nta kundi twayamusubiza kuko naba yabafashije leta mugabo twe tuzokora ibishoboka kugira ngo imiti myinshi ishoboka ibiri mu mavuriro kugira ngo izi ngorane zigenda ziraboneka hirya no hino zigabanuke kuva mu bihumbi bibiri na gatandatu Burundi bwashyizeho umugambi wo kuvuza abakenyezi bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka itanu ku buntu ariko muri iyi myaka cumi n'itanu ishize ishyirwa mu ngiro ryawo n'ubu riracahura n'inzitizi zaturutse ku izingama ry'igisata c'amagara y'abantu ryatewe n'imyaka itari mike ico gihugu camaze mu njyane eroje burikaneza ijwi rya amerika
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ubushinjacyaha bw'u rwanda burasabira madamu eugenia nkundabanyanga gufatwa akajya kurangiza igihano cy'igifungo cy'imyaka mirongo itatu muri gereza yakatiwe n'inkiko gacaca baramurega icyaha cya jenoside uregwa we aravuga ko bamwibeshyeho ahubwo ari kuzira imitungo itimukanwa irimo amasambu araregwa ibyaha akekwaho ko yakoreye mu mujyi wa kigali ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa iburanisha ry'umunsi ryaranzwe cyane n'impaka ndende hagati y'uruhande rwa Eugenie Nkundabanyanga n'ubushinjacyaha ni impaka zashingiye ku nzitizi zazamuwe n'uruhande rw'uregwa zo kutabonana n'ubwunganizi ngo bategure urubanza ndetse n'ikibazo cy'uburwayi yashingiraga hasaba isubika rubanza izo zose umucamanza wa mbere mu rubanza aregwamo icyaha cya jenoside yazitesheje agaciro ategeka ko iburanisha rikomeza yavuze ko Nkundabanyanga nta bimenyetso ashingiraho agaragaza uburwayi bwe cyangwa ko inzego zimufunze zamuvukije uburenganzira bwo kubonana n'ubwunganizi muri rubanza ubushinjacyaha burasaba urukiko rw'ibanze rwa kicukiro kongera kwandika bundi bushya icyemezo cy'inkiko gacaca kigashyirwa mu bikorwa buravuga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi urukiko gacaca rw'umurenge wa gatenga muri kicukiro rwamuhamije icyaha cyo kugambira kwica nk'icyaha cya jenoside n'iyo umugambi utaba warabayeho rukamukatira gufungwa imyaka mirongo itatu buvuga ko mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani bwandikiye komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside buyisaba dosiye ya gacaca mu rubanza rwa nkundabanyanga gusa hakavuka ikibazo cy'uko cnlg yatanze dosiye iriho amazina y'uwitwa Nyirankundabanyanga ndetse na Nkundabanyanga ubushinjacyaha buvuga ko bwakoze iperereza mu cyahoze ari komine ya kibari ibyumba mu majyaruguru y'u rwanda uregwa akomokamo no muri kicukiro yabarizwagamo mu gihe cya jenoside busanga uretse kwibeshya ku mazina uwo burega niwe wa nyawe bugasaba ko urukiko rwategeka ko ajya kurangiza igihano cy'imyaka mirongo itatu cy'igifungo nkundabanyanga wagaragazaga intege nkeya haba mu mivugire no mu gihagararo umucamanza yakunze kumusaba kuburana akajya acishamo akicara yavuze ko izina rya nyirankundabanyanga ryitwa n'abo yikoma ko batamushakira amahoro metre benoit kanyabitari umwunganira yavuze ko urubanza rwa gacaca ubushinjacyaha busaba ko rwakandikwa bundi bushya rutabayeho yavuze ko ifishi yatanzwe na cnlg hagaragaraho amazina ya nyirankundabanyanga eugenie nabwo mu rubanza rwo mu kagari ka murambi avuga ko nta myirondoro ye yagaragajwe n'icyashingiweho mu gufata icyemezo uyu munyamategeko yabwiye urukiko ko bitari ubwa mbere nkundabanyanga afatwa agafungwa azira guhindagura amazina yavuze ko mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwemeje ko yitwa nkundabanyanga aho kuba nyirankundabanyanga izina Charles Karangwa rirakomeza kugaruka cyane muri uru rubanza uyu niwe uvuga ko yafashe iya mbere mu gutanga ikirego ko Nkundabanyanga yahamijwe jenoside na Gacaca avuga ko ahindaguranya amazina mu rwego rwo kwiyoberanya ni mu gihe mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu icyari CID nk'urwego rw'ubugenzacyaha rwandikiye Karangwa rumusubiza ko rusanga Nkundabanyanga atarahinduye amazina mu rubanza Nkundabanyanga yavuze ko mu bihumbi bibiri na karindwi yagiye kwivuza muri Kenya indwara y'umutima igituntu n'igisukari agarutse mu bihumbi bibiri na cumi na kane asanga Karangwa yagambanye n'abava abavandimwe buregwa bamugurishiriza imitungo ni urubanza rwakunze kurangwamo amarangamutima adasanzwe aho karangwa atambutse ku rukiko abavandimwe buregwa ntibabura kumwifatira ku gahanga kandi mu magambo akomeye ku buryo hatabayeho n'inzego z'umutekano bashobora kumutera amabuye naho mu rukiko baramureba bakazunguza imitwe ubundi izina rye ryavugwa bakimyoza metre kanyabitara agasanga ntacyo urukiko rwaheraho rwandika ko uwo yunganira yajya gufunga imyaka mirongo itatu ku rubanza avuga ko rutabayeho yasabye urukiko kuzagaragaza ko ibimenyetso bihari bibumba rubumbatiye ugushidikanya rukazaheraho rufungura nkundabanyanga nkundabanyanga uregwa jenoside ahubwo we avuga ko abe bishwe n'interahamwe ukwezi kugiye gushira afungiwe muri kasho ya polisi ubwunganizi bukarega busaba ko yafungurwa kuko igihe giteganyijwe n'amategeko ari muri kasho cyarenze ubushinjacyaha bukavuga ko busanga afunzwe byemewe n'amategeko kuko inzego zimufunze zabanje kumupimisha icyorezo covid cumi n'icyenda mbere yo kumujyana muri gereza bwavuze ko yaba urwego rw'ubugenzacyaha ndetse na polisi bamujyanye muri gereza ya mageragere ngo arangize igihano gereza yanga kumwakira kuko nta dosiye n'imufunga izo nzego zagaragazaga ubwunganizi bukibaza niba ari kurangiriza igihano muri kasho ya polisi isambu uregwa n'abavandimwe bakomeje gufata nk'ipfundo ry'ifungwa rye baravuga ko yaba ifite ubuso busaga hegitari eshatu n'igice mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali umucamanza azatangaza icyemezo ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa gatanu aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu makuru y'imikino i kigali mu rwanda hakomeje irushanwa rya basketball africa league kuri uyu wa gatatu harakinwa imikino itatu irimo n'uhuza ikipe patriots yo mu rwanda na gendarmerie nationale yo muri madagascar umunyamakuru w'imikino w'ijwi ry'amerika jean claude munyandinda akomeje gukurikirana iyo mikino mu gihe harangiraga imikino y'umunsi wa mbere ku makipe yose ari mu irushanwa rya basketball africa league amakipe asanzwe akomeye yatangiye kugaragaza ubukana bwayo kuri wa kabiri habaye imikino yo mu itsinda rya kabiri petro de rwanda yo muri angola yatsinze as polisi yo muri mari ku buryo buyoroheye kuko yatangiye iri imbere kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo nyuma y'uko buri kipe imaze gukina umukino umwe amakipe atandatu y'intoranywa akomoka mu bihugu by'ubukombe muri basketball basketball muri afurika yabonye intsinzi yayo ya mbere usibye rivers hoopers yo muri nigeria yatunguwe na patriot basketball club yo mu rwanda mu mukino ufungura irushanwa rya basketball africa league ku cyumweru ibi bisobanuye ko amakipe asanzwe atinyitse ariyo ahanini ashobora no kuzagarukira kure nyuma ya us monastiri yo muri tunisia umusesenguzi w'imikino ashako mugisha arakomeza atubwira andi makipe abona ashobora kwitwara neza akaba yagera no ku gikombe haracyari kare ntabwo turabona mm, you know, match nyinshi ariko ndebye ikipe ya zamalek uh, nabo bafite abakinnyi bakomeye cyane ba ikipe national anas mahmud na mohab mohab yasser akina muri under 18 ariko akina muri nba academy muri dakar afite experience cyane ihagije yo gukina kuri nivo yo hejuru uh, ndakeka abo bakinnyi bazafasha ikipe ya zamalek kugera, uh, kugera kure muri iri rushanwa andi makipe abiri navuga hmm, katurebe maybe petro de luanda petro de luanda yo muri angola ahubwo na es duanes yo muri senegal kuko bafite abakinnyi bakomeye cyane bajya bakina rimwe na rimwe muri kipe nationale ya senegal kuri uyu wa gatatu irushanwa rya basketball africa league rirakomeza mu itsinda rya mbere guhera saa munani zuzuye ku isaha y'i kigali patriot basketball club yo mu rwanda irakina na gendarmerie nationale yo muri madagasikari uyu mukino tukaza kuwubagezaho uko wakabaye ku ijwi ry'amerika mu itsinda rya gatatu ferroviario yo muri mozambique irahura na as duane yo muri senegal guhera saa kumi n'imwe n'igice hanyuma isaa tatu z'ijoro zamalek yo mu misiri icakiraniye na groupement sportif de petrolier yo muri algeria yari claude munyandinda i kigali
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti zacu ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo ikiganiro cya none twagiteguriwe na thomas kamirindi
mwaramutse neza hashize imyaka mirongo itandatu n'irindwi urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za amerika ruciye burundu ivangura moko mu mashuri ya leta nibyo turebera hamwe muri make cyane ikaze mu kiganiro amerikana itangazo ry'ubwigenge bwa leta zunze ubumwe za amerika ritangirwa n'aya magambo ngo all men are created equal ushobora kubyumvamo ngo abagabo bose baremwe bareshya ariko nanone ushobora kubyumva ku buryo bwaguye ngo abantu bose baremwe bareshya uko biri kose kubirabura bari abacakara bo iyi nteruro ntiyabarebaga nubwo ubucakara bwaciwe burundu n'itegeko nshinga mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu nubwo nyuma ryagiye riha abirabura n'ubundi burenganzira nk'ubwo kurengerwa n'amategeko kimwe na buri muturage wese mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu n'umunani cyangwa uburenganzira bwo gutora no gutorwa mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi abirabura ntibigeze bafatwa kimwe nk'abazungu leta zitandukanye zashyizeho amategeko ashyira mu kato abirabura abakumira mu nzego zose z'ubuzima mu gihumbi magana umunani na mirongo icyenda na gatandatu urukiko rw'ikirenga narwo ubwarwo rwaciye iteka rishimangira ku ivanguramoko ahantu hose hahurirwa n'abantu benshi ritanyuranyije n'amategeko bityo abirabura ntibashoboraga kugenda muri bisi zimwe n'abazungu kwiga mu mashuri amwe kujya mu bwiherero bumwe cyangwa mu bunywero n'uburiro bumwe ariko abirabura ntibicaye aho gutyo gusa barabirwanyije pe uko bashoboye kose ku giti cyabo ndetse no mu rwego rw'imiryango inyuranye nka naacp national association for advancement of colored people umuryango uharanira gutera imbere kw'abaturage b'ibara umuryango wa mbere ukomeye uharanira uburenganzira bw'abirabura mu rwego rw'amashuri impamvu yabaye kimomo kubera ko ariyo ntandaro y'iteka ry'urukiko rw'ikirenga ryaciye ivanguramoko mu mashuri ya leta ni urubanza rwiswe brown vs board of education of topeka oliver brown yari umuturage w'umwirabura wo mu mujyi wa topeka muri leta ya kansas iri mu burengerazuba bwo hagati bwa leta zunze ubumwe za amerika yari pasitoro mu itorero ry'abadivantisite yitabye imana mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na rimwe afite imyaka mirongo ine n'ibiri y'amavuko mbere yo kuryamira ukuboko kw'abagabo oliver brown yari yaragiye mu rukiko mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na rimwe kurega inama y'ubutegetsi bw'amashuri abanza y'umujyi we topeka ko amashuri yose y'abazungu bonyine gusa yanze kwakira umwana we linda brown mu kirego yatanze yavugaga ko binyuranyije n'ivugurura rya cumi na kane ry'itegeko nshinga rivuga ko nta leta n'imwe ifite ububasha bwo kwirengagiza uburenganzira bwa buri muturage wayo bwo kurengerwa n'amategeko urubanza rwagiye rujuririrwa kuva mu nzego zo hasi z'ubucamanza ruza kugera mu rukiko rw'ikirenga rw'igihugu cyose uru rukiko rwanzuye ku itariki ya cumi na karindwi y'ukwa gatanu mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na kane abacamanza icyenda barugize kandi icyo gihe bari abazungu gusa bose bemeje ko ivanguramoko mu mashuri ya leta rinyuranyije n'itegeko nshinga mu ivugururwa ryaryo rya cumi na kane radiyo ijwi ry'amerika ni izihe ngaruka z'iteka ry'urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za amerika ryaciye burundu rero ivanguramoko mu mashuri ya leta icya mbere murabyumva namwe ryahiritse nyine imyugariro yose mu marembo y'ivanguramoko mu burezi ariko mu mashuri ya leta gusa n'ubwo bwose bitaraba ahaha kugeza n'ubu koko impaka ziracyari ndende ku busumbane buri mu nzego z'uburezi nyamara rero ririya teka ryuguruye n'andi marembo nko mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatanu umwaka umwe gusa nyuma y'iri teka umwiraburakazi rosa parks yanze kwimukira umuzungu mu mwanya yari yicayemo muri bisi mu mujyi wa montgomery muri leta ya alabama iri mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika byabaye intandaro y'urugamba rurerure rurerure cyane rwabyaye itegeko ryo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na kane rirengera uburenganzira bwo kwidegembya n'uburenganzira mbonezamubano bw'ibanze droit civil mu gifaransa bwa buri muturage n'itegeko ryo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu rirengera uburenganzira bwo gutora no gutorwa nta nzitizi kuri buri wese mu baturage ba leta zunze ubumwe za amerika ndetse n'itegeko ryo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'umunani ryakuyeho ivanguramoko mu miturire naho mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatandatu urukiko rw'ikirenga rwaciye irindi teka ruvuga ko n'amashuri yigenga yanga kwakira abirabura ndetse n'abandi baturage batari abazungu anyuranyije n'amategeko arengera uburenganzira mbonezamubano bwa buri muturage wa leta zunze ubumwe za amerika nshuti zacu iki kiganiro amerikana ntaho gihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagikurikiye mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru washyize hamwe aya majwi ni fatuma alimasi karara amakuru yari ahagarariwe na frederic nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu